Radio Ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro vyo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mu duteze amatwi namwe mwese mu cugurura amaradiyo yanyu turongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na frederik nkundikije abiteramije uyu munsi ni kuwa gatandatu tugiye gutangurira ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makampi impunzi z'abarundi turabashikiriza kandi n'ikiganiro cy'umuziki ejo ku munsi wa gatanu umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni warashize ahabona ikirangaminsi c'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi ibikorwa vyo kwiyamamaza bizotangura ku igenekezo rya mirongo ibiri na gatanu ry'ukwezi kwa kane amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'abahanuzi b'amakomine ku igenekezo rya mirongo ibiri y'ukwa gatanu ay'abakenguza amateka ku itariki ya mirongo ibiri y'ukwindwi hahereze ay'abahanuzi bo ku mitumba ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi k'umunani naho mu banyamigambwe bari batumiwe kuraba ico kirangaminsi bashima hari imigwi ivuga ko yarenganijwe ni nk'abagendana ubumuga bamenyesha ko ikarata y'itora itigeze ifatira ku bumuga bw'abatabona ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver kazihise umukuru w'umugwiseni yasiguye ko ikirangamisi gitanzwe hakiri kare mu ntumbero yo guha amahirwe abazoja mu matora kuyitegurira mu mwanya ubereye yagarutse ku matariki makuru makuru azoranga amatora yimirije hariho ubwa mbere itariki ya mirongo ibiri rusama hazobera amatora atatu umunsi umwe ayo matora akaba ari itora ry'umukuru w'igihugu itora ry'abashingamateka n'itora ry'abajenama ba komine hakaba n'itora rya kabiri ryo muri mukakaro n'itora ry'abakenguza amateka itariki mirongo ibiri na zine hakaba rero n'itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa myandagaro hazotorwa abajenama b'imitumba canke b'amakari imbere y'amatora murazi ko hama haba kwiyamamaza mu gitabo c'amategeko agenga amatora bavuga yuko ari imisi mirongo ibiri n'umwe kuva rero n'imisi mirongo ibiri n'umwe imbere y'uko ayo matora aba kiretse nk'uko mubizi amasaha mirongo ine n'umunani ukwiyamamaza biba vyahagaze bica b'imisi mirongo ibiri n'itatu imbere y'umunsi w'itora nyezina bamwe mu banyamigambwe bari bitavye ibikorwa vyo gutangaza kino kirangamisi nka kefa n'ibizi umukuru wa sahwanya frode bunyakuri bashimye bwa mbere twebwe twashimye yuko kino kirangamisi gitanzwe kare kandi uko twabibonye ni ikirangamisi cisunze itegeko rishasha rigenga amatora ico kirangamisi rero kizodufasha kumenya ibikorwa bigezweho tuvyitegurire mu ncamake turaza yuko iyi ngendo ari nziza seni itanguye
mugabo naho kino kirangamisi gitanzwe abanyepolitike ntibarekuriwe gutangura kwiyamamariza amatora kwiyamamaza kugengwa n'amategeko si ukuvuga yuko umuntu abonye ikirangamisi acatangura kwiyamamaza namba nta na gatoya aba yihenze ntihagire n'umwe aja muri ivyo kwiyamamaza ntibiragera bizoba igihe amategeko abirekurira kandi mu kirangamisi biranditse neza cane ni ukumenya rero uko ikirangamisi ni ico ugufasha kugira abantu bitegure murabona hariho abakeneye kurondera nk'amadosiye kugira ngo bitoze hari abakeneye kurondera amadosiye kugira ngo bazosabe baje guhagarikira amatora cyangwa kurorera amatora ibyo byose bikeneye yuko abantu baba bizi kare naho vyamenyekanye kare hari imigwi itashimishijwe nk'urunani rw'abagendana ubumuga mu burundi kasien biza bigomba umukuru warwo agaruka cyane cyane ku ngorane z'abagendana ubumuga bwo kutabona bataronswe ikarata iri mu nyandiko bashobora gusoma bo nyene mu matora ya bibiri na cumi na gatanu abantu bacu bamwe bamwe bafite ubumuga bwo kutabona ntibatoye muti byagenze gute barashitse mu bibanza by'amatora jewe aho narindi barahashitse bajanye n'uwuja kubafasha abajejwe gucungira amatora barabankira ko abo baherekeje batabafasha hanyuma bababwira ko babaha abandi babafasha abo batabona bagize bati abo muduha ntabo twemeye mutemeye abo twazanye turabiheba ni ukuvuga baciye bakata barataha ayo majwi murumva ko yapfuye ubusa kandi batswe uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu n'imbwiriza shingiro ry'igihugu kazihise nawe yagarutse ku kibazo c'indorerezi z'amatora mu bisanzwe twebwe abarorerezi barafise ko bemererwa ni ukuvuga yuko batanga amadosiye yabo bakayiga hanyuma bakabemerera igihe bakwije ibisabwa twebwe rero nta n'umwe tuvuga ko twakuyemwo tutize idosiye yiwe kandi n'aho bari umurorerezi wo ngaha ndetse mva makungu atakwije dosiye ntituzomwemerera ni ukuvuga rero bose baremerewe mugabo bace muri iyo nzira yo gutanga amadosiye tuyige hanyuma tubemerere ni ukuvuga yuko nta n'umwe akuwemwo mugabo kandi bategerezwa gukwirikiza uko biteguwe aya matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yateguwe mu gihe hari abanyepolitiki batari bake bahunze igihugu kuva hadutse injyane za politike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zaturutse ku kindi kiringo ca perezida nkurunziza iruhande yabo hari n'abamenyeshamakuru n'abaserukiye amashirahamwe yigenga nabo nyene bataye baromoka turetse abo hari kandi n'impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi zirenga ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu nk'uko ibitigiri vy'igisata ca onu citaho impunzi ya sr bivyerekana ariko hari n'izimaze imisi zitahuka amwe mu mashirahamwe mpuzamakungu nka international crisis group aherutse gusaba abakuru b'ibihugu n'indongozi z'akarere kugondoza ubutegetsi bwa gitega kugira ibiganiro n'abanyepolitike bahunze igihugu vyotuma batahuka bakaja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bibaye ngombwa ayo matora akagezwa inyuma amezi atandatu kugira ngo bikunde eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika mu burundi umugambwe cnl urabandanya kwiyamiriza ifatwa n'ifungwa ry'abanywanyi bawo hamwe ku muhingamo wo ku munsi wa gatanu umunyamabanga mukuru uyu mugambwe yarasavye ko ivyo bintu bihagarara iyi nkuru ijwi ry'amerika ryashoboye kuronka ribifashijwemwo n'abakunzi baryo tugiye kuyisomerwa na desire hatungimana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri icyo kiganiro ku bamenyesha amakuru umunyamanga mukuru w'umugambwe senel avuga ko uwo mugambwe wakiriye neza ko umugwiseni ujejwe amatora washize ahabona ikirangamisi cy'amatora mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umushingamateka simo bizimungu agashima ko hari amatora atatu azobera rimwe wavuze ibijyanye n'amatora atatu ari hamwe ay'umukuru w'igihugu abashingamateka n'abahanuzi b'amakomini muti muri senel mubyakira gute twebwe muri CNR uko kuntu ayo matora atunganijwe turavyakira neza tuvyakira neza kuko hari ivyo aza gufasha abanywanyi bacu arabagabanyiriza wa mwanya bogiye barata wo kuja ku bikorwa vyabo kuko bazoyakorera umwanya umwe bizotuma uwo mwanya ugabanuka twebwe kiri muri kimwe gituma tuvuga ko ayo matora uko atunganijwe tuvyemera nk'umugambi CNR hari ivy'umugambwe seneri udashima muri kino gihe nk'uko umunyamabanga mukuru wawo abivuga gutoteza abanywanyi kubafunga no konona ingoro z'uwo mugambwe vyibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu nivyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe avuga nk'uko twabivuze igitigiri ni kinini uyu munsi mvuze abafunzwe gushika hirya y'ejo cyangwa ejo hashobora kuba harafashwe uyu munsi ariko ico nibamenyesha coco bararenga mirongo itandatu bari mu bushu butandukanye umugambwe cnr wama uriko urabuzwa uburenganzira bwo kugurura ingoro zawo mu ntara zimwe zimwe no mu makomini ikindi nacyo ibijyanye no gusibanganya ingoro zawo byaribonekeje mu makomine nka muhuta intara ya rumonge buganda mu ntara ya cibitoke na gashikanwa mu ntara ya ngozi uko gusibanganya ingoro z'umugambwe byarenze urugero aho haturiwe hongera harasamburwa ingoro y'umugambwe ku rwego rw'intara ya bujumbura iri inyabiraba mu ijoro ryo kwa cumi na gatanu rishira kwa cumi na gatandatu ruheshi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda buca iyo ngoro y'ugururwa umugambi wa cnr ubona ko iyo nyifato n'ingendo bitabereye bifatwa nk'umugambi ugamije kugabanya canke kugara urubuga rwa politike bifise intumbero yo gutoteza abatavuga rumwe na leta muri rusangi na cane cane umugambwe CNL muri kino gihe gishira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ico umugambwe CNL usaba leta kurekura abanywanyi bose b'umugambwe bafashwe bagafungwa hadakurikijwe amategeko bishimikije ivyagirije bidafashe atakindi bazira atari ivyiyumviro vyabo vya politiki gushikira ingoro ya senere ku rwego rw'igihugu iri muri zone rohero mu gisagara ca bujumbura ntivyoroshe kuko kuva yuguruwe hari abasirikare bandika abinjiye muri iyo ngoro abamenyeshamakuru badasigaye inyuma ibitera amakenga indongozi z'uwo mugambwe nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru mu bikorwa byayo bya misi yose urahura n'intambanyi zidasanzwe za bamwe bamwe mu bategetsi bo mu ntwaro no mu mutekano bagengwa n'agatima kutihanganiranira mu bya politiki tutarinze kubivuga byose ibi bikurikira birerekana neza uko uko kutihanganirana kwandika ibiranga umunywanyi wese agendeye ingoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu bikorwa n'abajeje umutekano ntawe bitotera amakenga gusika ubu umugambwe ukaba utazi amaherezo n'intumbero y'izo ntonde zikorwa z'abanywanyi bacu umugambwe senel ugasaba abanywanyi bawo kwitura ubutungane igihe cyose hari abahohotewe bakirinda ingere ku yindi umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe umushingamateka simo bizimungu aboneraho akaryo ko gutangaza ko ingoro y'umugambwe iheruka guturirwa mu ntara ya bujumbura izosanurwa mu minsi iri imbere kandi ko ariho izugururwa atakizohinduka mu rwanda sentare yungurizwamo imanza yarasibije isomwa ry'urubanza ruregwamo general frank rusagara koronel byabagamba hamwe na francois kabayiza bari basabye sentare ko bufungurwa by'agateganyo kuko bavuga ko bapfunzwe mu buryo bunyuranye n'amategeko n'inkuru ya asumta kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda mu gihe cya saa tanu nibwo abaregwa barimo jenali frank rusagara na koroneli tombya bagamba bari bagejejwe ku rukiko rw'ubujurire nyuma y'amasaha agera kuri abiri abaregwa nabo mu miryango yabo bamaze bategereje umucamanza urukiko rwaje kwinjira mu cyumba cy'iburanisha mu ma saa tanu na mirongo ine ku buryo budasanzwe uyu munsi mu bantu batatu basanzwe baregwa muri uru rubanza ntabwo serija kabayiza francois yigeze agaragara mu rukiko nubwo nta mpamvu zamubujije kwitaba urukiko zigeze zitangazwa abari bitabiriye iburanisha ryo kuri wa gatanu bahamije ko bishoboka ko yakomeje kuremba kuko mu iburanisha ry'ubushize yari yazanywe mu rukiko aterewe mu maboko bigaragara ko mu mubiri we nta ntege zirimo ibyo ni ibibazo byumvikanaga muri bamwe bari mu rukiko bucece gusa nta gisubizo umucamanza yabitanzeho abaregwa bari biteze ko umucamanza agiye kubasomera icyemezo yafashe ku busabe bamugejeje basaba ko bafungurwa by'agateganyo kuko bavugaga ko uburyo bafunzwemo binyuranyije n'uburenganzira bwa kiremwamuntu icyo abaregwa bari bategereje si cyo bahawe ahubwo umucamanza yasabye umushinjacyaha ko bwashyikiriza serija akabayiza abaganga mu buryo bwihuse bagakora ibizamini by'ubuzima bwe bakareba niba yakurikiranwa by'umwihariko umucamanza yabwiye umushinjacyaha ko bitarenze tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi buzaba bwagejeje igisubizo cyo kwa muganga mu rukiko kandi bagahita bagiha n'uregwa umucamanza yavuze ko tariki ya munani z'ukwezi kwa karindwi aribwo urubanza ruzakomeza urukiko rumaze kubona ibyemezo by'abaganga basabiye serija kabayiza iki cyemezo ni nacyo cyabaye nk'igisoza iburanishwa ryo kuri uyu wa gatanu uretse ko mbere y'uko urukiko rwanzura koroneli tomu byabagamba yahise asaba ijambo abaza umucamanza icyemezo cyafashwe ku busabe bwabo umucamanza yahise amusubiza ko bazabanza bakamenya icyemezo cya muganga ku buzima bwa serija mutabazi bakabona kubasubiza ibintu byabaye nk'ibitungura koroneli tomu byabagamba ndetse na jenali frank rusagara byatumye n'umucamanza asaba abaregwa ko bakwegera ababunganira bakabasobanurira neza uko bikorwa abaregwa bose bahise babwirwa ko iburanisha risoje gusa wabonaga bajyanye ikibazo cy'uko bari baje biteguye kumva umwanzuro urukiko rwabafatiye ku cyifuzo bari barugejejeho mu byo baregwa bari basobanuriye urukiko ni uko bafungiye mu kato ka bonyine kandi ibi bikaba bigira ingaruka ku buzima bwabo bityo bari basabye urukiko kurekurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze kuko basanga bafunze binyuranije n'amategeko uwunganira jenali frank rusagara metere buhuru pierre celestin yavuze ko umukiriya we afunze mu kato gakomeye yongeyeho ko abo mu muryango batemerewe kumusura byoroshye kandi nawe nk'umwunganizi we bahura inshuro nke kandi nazo bagahagarikirwa n'umusirikare wumva ibyo baganira byose metere buhuru yumvikanishije ko uwo yunganira atagira uburenganzira bw'ibanze ku ibanga ry'ubuzima bwe kuko ahozwaho ibyuma bifata amashusho kamera bimugenzura ibi kandi byashimangiwe na generali rusagara ubwe wavuze ko no kwa muganga atemererwa gusobanura uburwayi bwe ari kumwe na muganga bonyine koroneli tomu byabagamba ndetse n'umwunganizi we mu mategeko valeri gakunzi nabo bavuze ko afungiye mu kato gakomeye uhagarariye ubushinjacyaha faustin nzakamwita yari yatewe utwatsi bivugwa n'abaregwa ko bafunze nabi uyu mushinjacyaha yari yasobanuye ko buri wese afungiye mu cyumba yihariye kirimo ibyangombwa kandi bakagira abasirikare bo kubafasha mu gihe babikeneye nko kubamesera naho ku kato bavuze ko barimo umushinjacyaha yavuze ko aba bagabo bombi bateje impungenge ko umunsi bahinduye imyifatire bishoboka ko n'uburyo bwo gufungwa bwahinduka mu iburanisha ry'ubushize serija kabayiza we yari yavuze ko hashize igihe yarategetswe na muganga kujya mu bitaro ngo akurikiranwe byihariye ariko ko yasubijwe muri gereza umwunganira mu mategeko wa milton munyandatwa yasabye urukiko gutegeka abacungagereza kwihutira kujyana kabayiza mu bitaro nk'uko byategetswe n'umuganga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye igifungo cy'imyaka makumyabiri n'umwe koroneli tom byabagamba kandi akamburwe n'impeta za gisirikare naho generali frank rusagara wacyuyigiye mu ngabo ahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri mu gihe serija francois kabayiza yahanishijwe igifungo cy'imyaka itanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru nkubonaho n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika impunzi z'abarundi ba mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania barahura n'ibibazo bitandukanye byo kwivuza birimo kurangaranwa n'abaganga na bamwe mu baganga kubura imiti kutitabwaho uko babyifuza n'ibindi nko mu bakuze hoho ugiye mu gitondo urinda utaha ku mugoroba utavuwe ibyo nibyo niboneye ubwanjye nyine naragiye ebaga ku mugoroba natashye ntanarose no kuronka n'urukayisha buri ranya ndanarukurayo uwo ni umwe muri izo mpunzi havuga ukuntu yashavujwe na serivisi z'ubuvuzi ukuntu yakiriwe kwa muganga iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu mwanya mube hafi ya radiyo yanyu cyangwa se telefoni zanyu turaza no kubaha umwanya mutashye inshuti n'abavandimwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu yongeye kubaha ikaze muradukurikira kuri fm jana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri ndetse na metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu gitondo mushobora kandi no kudukurikira ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara n'akaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyahere mu rwanda mu kanya turaza kunyarukira mu burundi tureba uko imyiteguro y'amatora ihagaze urwaruka hafi ibihumbi mirongo itatu rwo mu turere turenga makumyabiri tw'u rwanda rumaze gufashwa kwihangira imirimo n'ibiyobyabwenge uwo mushinga umaze imyaka itatu utewe inkunga na ambasade y'amerika mu rwanda binyuze muri gahunda y'ikigo cy'amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga usaid mugenzi wacu Pierre Cave niyo nkuru uri mu Rwanda aduhe inkuru irambuye ubuserukizi bwa Amerika mu Rwanda burashima aho ugeze ikigega c'iterambere mpuzamakungu ca Amerika USAID cawushizemwo amafaranga arenga gato imiliyaridi cumi n'umunani z'amafaranga y'u Rwanda na yarenga miliyoni mirongo ibiri z'amadolari ya Amerika Steve Kamanzi icegera c'utwara uwo mugambi muri USAID avuga ko intego ari ukwigisha urwaruka rutaronse amahirwe yo kuba Rwanda turi mu turere makumyabiri na dutanu bitanu so abajene tumaze kugeraho ni ibihumbi hafi mirongo itatu muri iyi myaka itatu ishize mirongo itandatu nanone tukareba bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe ariko nanone batigeze bagera muri kaminuza kugira ngo tubahe bwa bumenyi ngiro bashobora kuba bakwifashisha mu gihe gitoya kugira ngo babone akazi zimwe mu risiki biga bagomba kwirinda ni izo ngizo zo kuba batwara inda zitateganyijwe kugira ngo bagere kuri za ntego zabo iyo umukobwa akiri mutoya akaba yarabyariye mu rugo iyo umugejeje ku kazi umufashije mu byinshi we ubwe ariko nanone n'umuryango we bamwe mu bagize amahirwe yo gufashwa n'uwo mugambi wa usaid barima ibihumyo byitwa mu gifaransa le champignon mu karere ka musanze bishize hamwe barenga cumi na batanu bagwiriyemo abakobwa ubarongoye avuga ko bahakura inyungu nyinshi ituma bagiye kuba abakire mu gihe cy'amezi atatu dushyiraho ibihumbi mirongo icyenda by'imigina magana atatu twagendaga twunguka hejuru y'ibihumbi mirongo itanu tugenda twongera igishoro ni ukuvuga ubu tugeze ku tuzu cumi na dutandatu muri iyi site kuvuga tugeze ku gishoro cya miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo inani dufite isoko rigari rya mbere n'abaturage uyu musaruro tubange mwinshi tugemura kuri kigali famu wakuramo cya gishoro cyacu cy'ibihumbi mirongo icyenda akazu gashobora kunguka ibihumbi mirongo itanu gusubiza hejuru biri kuza ntabwo turaba bakire ariko turi mu nzira njyabukire kuko ibi bihumyo turi kubikoramo amasambusa ni isambusa zikunzwe abandi nabo bakora mu nganda zitandukanye nk'uruhingura imitobe n'inzoga kavukire i musanze nabo barashima aho bagejeje kwizigama ubu twatangiriye kuri zeru no tugeze ku bihumbi nk'ijana na mirongo itanu kandi tumaze amezi nk'abiri dukoteza urugo byamfashije ngewe iwanjye nta meza nari mfiteyo ariko ubu mfite ameza n'intebe abantu baricara bakamererwa neza mbere ntarahugurwa pe narahembwaga amafaranga yose nkayakoresha ariko mu by'ukuri ubu ndakora nkagirayo nzigama biramfasha mu iterambere ryanjye kandi bikamfashiriza n'umuryango hari n'abashimye gukora akazi ko kumwa no guhingura imishatsi sinaburara mu rugo sinabura ipantaro ngura no kwizigama ku cyumweru sinshobora gusevinga nk'ibihumbi makumyabiri nkagirayo n'isevingira nkagira nayo nsevinga mu ishyirahamwe iruhande yo gushima basaba ko usaid yokongereza imfashanyo ibaha kugira ngo bungure ibikorwa byabo abandi nabo bakamenyesha ko aho baronkejwe akazi badafashwe neza indi mbogamizi hari igihe dusarura nk'ibihumyo byaba biraye nta mafirigo dufite bikaba ngombwa ko dushaka umukiriya niyo yaduha makeya ariko bikarara bishize kuba batwongerera igishoro tugahaza isoko kuko dufite amasoko menshi urabona twegeranye na gisenyi hari n'abaza kubigura babijyanye i goma tukagura n'amamashini ibi bihumyo tukajya tubikoramo ifu ntabwo ntara y'akazi dufite ariko imbere gatoya twizeye ko tuzabona ku ntara y'akazi aho usaid ibicishije ku bakurikirana uwo mugambi barahafitiye inyishu nk'umushinga ntabwo dushobora kuba twatanga byose so ikimwe mu byo dukora ni ukugerageza kubahuza n'izindi serivisi twebwe tudatanga tubahuza n'indi mishinga tubahuza na gahunda z'uturere tubahuza uh, ndetse na ba rwiyemezamirimo kugira ngo ibyo twebwe tutarimo gutanga babe babihabwa bitekanijwe ko uwo mushinga uzoshikira urwaruka rugera ku bihumbi mirongo ine ukazohera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika pierre clave niyo nkuru urakoze kuri iyo nkuru nshuti rero murimo gukurikira radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu tubikomereze noneho ku makuru yerekeye uburundi kuri uyu wa gatanu umurwi w'igihugu cy'uburundi wigenga ushinzwe gutunganya amatora seni washyize ahabona ikirangaminsi cy'amatora yo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri mu burundi turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu eroge wirikaneza udukurikiranira iyi nkuru aho ari mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya eroge iyi gahunda y'amatora iteye ite ego ni gahunda y'amatora yamaze gushyirwa ahabona n'umukuru w'umugwi seni Pierre claver kazihise yavuze ko ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uza hazaba amatora y'umukuru w'igihugu itora ry'abajenama b'amakomine hamwe n'iry'abadepite hanyuma ku itariki ya mirongo ibiri naho z'ukwezi kwa gatanu uwo mwaka nyine hazoba amatora y'abagize inama nkenguza amateka abo twita abasenateri mu gifaransa mu nyuma rero hahereze amatora y'abajyanama bo ku mitumba cyangwa mu makaritsiye ni ukuvuga ko hazoba ari ku itariki ya mirongo ibiri na kane icyo gihe z'ukwezi kwa myandagaro ukwezi k'umunani uwo mwaka nyine ayo matariki yatangajwe hanyuma abarebwa n'ayo matora baba hari icyo bari babivugaho egomeje ni nk'abanyamigambwe bari bahari harimo nka kefa nibizi atwara umugambwe abanyafrode bunyakuri ragijyandadaye nka aloyizi banza witonde atwara umugambwe ya pdr bavuze bati turashimye rwose ko ikirangaminsi kije kare tuzoronka akanya ko kwitegurira amatora ati kandi kisunga itegeko rishasha rigenga amatora ariko hari n'ababigaye ni nk'urunani rw'abagendana ubumuga mu burundi bavuga bati ikarata y'itora ntiyisunze ubumuga bw'abantu urabye nk'abagendana ubumuga bwo kutabona bari gutegereza kubashyira muri za nyandiko zabo bita bakaye mu gifaransa kugira ngo nabo baje gutora bagononokewe baba ari bo bitoreye batagiye gutorerwa n'abandi ibyo se by'ubwo ubwo buryo bwo gufasha nk'abo bagendana ubumuga bwo kutabona bwari busanzwe bukoreshwa cyangwa ni ikintu cyaba ari gishya mu gihugu cy'uburundi coba ari gishya kuko abagendana ubumuga kuva kera bamye bataka basaba yuko nabo bo eh, boheza bakoroherezwa kurya ubona bavuga ati mu nyubako zitandukanye eh, dutegerezwa koroherezwa kugira ngo natwe eh, twitabweho kuko hari nk'abantu usanga badatambuka bagira ku kinga n'ibindi ni nk'ibyo rero bavuga ati ibi byategerezwa gushirwamo bikiyumvirwa kuko natwe turi umuwundi mugwi w'abantu utegerezwa koroherezwa ye eroje urakoze cyane nanjye ndagushimiye jeni radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tujye noneho muri tanzania mu nkambi ya nduta muri icyo gihugu impunzi ziracyafite ibibazo byo kwivuza zimwe muri izo mpunzi zirinubira ko abaganga bakoresha umwanya nabi umwanya munini ku matelefone ni bimwe rero mu bituma izo mpunzi zidoga zikavuga ko zitakirwa neza muri abo ngabo hari abaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika mugenzi wacu james jovin bamubwira uko icyo kibazo cyo kwivuza ku mpunzi ziri mu nkambi ya nduta gihagaze ni ukuri ugiye nko mu gitondo nko mu bakuze hoho ugiye mu gitondo urinda utaha ku mugoroba utavuwe ibyo ni byo niboneye ubwanjye nyine naragiye ebaga ku mugoroba natashye ntanarose no kuronka n'urukayisha avura irange ndanarukurayo nimba ari umwana babonye ko ashushe cyane cyangwa ijisho ryamaze kumera nyine nk'umwana arembye niwe batwara niwo baca baratangurira ko kuri miti ariko byongeye kandi buriya ubugwayi si ko ubushushe gusa ushobora kuba ufise indwara indwara ikubangamiye mu mubiri kandi atabushuhe ufise wowe ukumva ko mu buzima utorohewe ariko mu kuvura ugaca batangurira kuri urya muntu babona ko afise ubushuhe wa wundi nawe wumva kandi ko ubangamiye watabushuhe ufise ukaza kupfukwa mu masaa munani z'umugoroba kandi ari watanguye ku bitaro gusa hariho abaganga bamwe bamwe mugabo ni bake usanga bakunda gutera inkuru cyane ibyo turakunda kubibona nko ngaha iwacu mugabo si kuri si kuri bose mugabo hariho abaganga bito ushobora gusanga umengo yaje gutera inkuru kuri ku matelefone bariho kwera kandi natwe umuntu abantu bababaye ugasanga hariho abatashe batageze gute batavuwe ibyo birahari bivuye ku baganga bamwe bamwe mugabo apana bose aba abaganga rero urumva urashobora urabona ko utonda kwa zijya ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bagapima iyo bapimye rero bakabona umwana nta bushyuhe afise bamucagura ati wowe haguruka ugenda hariya ugaca rero uva mu gitigiri cy'abafise ubushyuhe wowe ubaye uri hajya we ntibashoka bakwakira n'ingoga cyaba babanza kubwira ntikwakira bagira baba bafise ubushyuhe ugatete ugateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura ukabura ikindi kibazo kandi twama tubona iyo ku bitaro y'urwaje wajije nk'umuntu urabona hari umuntu ashobora afatwa akiturumbuka mu ijoro ugaca usanga bararondeye abantu bamutera bamutwara mu ivyo bitaro nyine bitwegereye iyo umushikanye siko bamwakira baca bi- baguma ngaho o bikabura ugaca usanga bakurungitse ngo ngo subira inyuma muhira ngo uzomugarukana ejo ntugate bamwakira muri uwo mwanya waba- uba bamushikanye wumve nico cose kandi kiratubabaza cyane cyane ibyo tu- ibyo- ibyo usanga abantu bagenda baridoga ni ibi by'uko in- in- by'uko malariya bashobora kuyipimba kugira ngo tukayibura ahubwo nimba hariho ubundi buhinga burondera ubundi buhinga bufise ingufu bupima iki malariya kuko kweri birakunda gushika abantu ntibayitogwe malariya kandi ariyo badoda gute ariyo bakwaye urumva muri icyo gihe urone ukivuwe se uca utaha bigaca bisaba yuko uza kudendekanya bwa bundi nyine urumva nyine bwa magendu urumva nabyo ko atari byiza iyo watangirwa kuvugwa wowe utazwi ntuvugwe n'igihe uta utavuwe hejuru y'uko ata muntu n'umwe ahakorera uzi ugataha kandi utavuwe wabona yuko umwana yakurembeye ko atabushuhe afise ukemera kuja kwifashisha muri foromasi kandi wiriwe ku bitaro ko kwivuza aho ku bitaro ko bigoye nimba bivana n'amavuriro makenya ibyo ntitubizi nimba ari iryo tegeko baba bafise ati tuzaba turatangurira ku mwana tubona afise ubushuhe ibyo twebwe ntitubimenye ariko icyo kintu kabisa kiratubangamiye cane kuba umuntu afise ubugwayi bumubabaje adashushe ariko yagenda ku bitaro ntavugwe gaca bareba ujya muntu ashushe umwe adashushe agataha atavuwe izo rero ni impunzi z'abarundi ba mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania baganiraga na mugenzi wacu james jovin ku bibazo bahura nabyo mu byerekeranye no kwivuza mu kanya rero turashoje tubashimira cyane kuba mwaduteze amatwi kuba mwahisemo kubana natwe muri iyi minota mirongo itatu mutwihanganire rero mukomeze kutuba hafi telefone ntabwo zitubaniye ariko rero ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na enjeniyeri joe gill yari afatanije na makbiri yabaro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubararikira ibindi biganiro bitaha bya radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire ibihe byiza
duti mwese mubandanya kudutega amatwi mu masogonda makeyi saa kumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro c'umuziki tubategurira imisi yose kuwa gatandatu nka